Yeah, right. If ye emine gyoku oban ogboku hun. E o yan gbe na sile bere yan sile o so mi so weni ya. Vi eni vi obe na agbale to obe dede, benu ti me dede. O so mi ya. Emine gyowo kan ba se agbada. Ndo wo de. O so mi <laughs> Me arwa bunu da da bun inaruo imeacha otari alorio otari alorio evenivi ekwe ma e i e u oriri ma gbekwa we eme u awere o iya tere no de gelegele my people they come you yesterday me know because yesterday i go somewhere you know i no enter my phone dey ring eh, eh, eh my daddy call me by himself this one wey dey video again ina video eye ọmọ nu wee jere nínú ya video eye mi ama na nukpọ boy, where where ẹ mọ pata No, you purupuru ni ní agere ọmọ ni wee ti video eye mi because ẹ eh, na wọn ọbọhimi eh, boy wọn still dey there eh, with one stranger no know where come from you know so. they call me they say make we not put up for social media and i say okay i hear i hear am for my mouth since yesterday no no hear am onye wey oge social media na wey on or if you na kale kwa ona kale kwa mo we na if you kale say uwa kale kwa say Okale kwa se vienivi. you understand? If vienivi, before we can do around own how many juju don't long for your door? Me no say, as una be evil, as in all of na don't receive, obvious and I receive, you no go work. Uwe busha we rita, ikenya. But only one thing, una never, una no go there again. I don't tell them yesterday, say, anybody, they bring paper, wey not call me because everybody that dey call them for facebook my own not be zero or different dem dey call the rest for facebook say ariebaba give you because enenebe eh, eh, imami amariebe gun eh, eh unuyayata so anybody now again say they go palace there they go our our village because you have to call me again number my number is well popular oh wa we Go, go and call the person. Why am a disgrace? Why are you? You understand? If you won't give me letter, I have my number. Don't use and disturb people with their ass. Disturb me. Now me, I use sympathy. You feel me? You dey feel me? If you leave run your mouth where. This afternoon, I want you to bring more, more information for us to record. <laughs> More information for we to record you. You de, you de hear me? More information for we to record you. Through your information, uh, Opeka will be set free. We may mean in a give on do wrong things. We run and say. Galetwa instead the again. My Allah. Mm-hmm. owe kalekwa tinye kalekwa ọ kalemi ya who be this say call me okay i want to call you eh, ella ella good i want to call you ella good you know what i'm happy about dem they say emma you not get village you not get house you not get village no get not get village wey una go give juju to not get village wey dem dey na respect una give me o. Oh. Amu. Una give me respect for una to go royal home. For royal to come and home. <laughs> Ave kalekwa. Kalekwa. Keo, ugwa. Mona, wait for me My people, may I go bath, may I sleep i just won't let ivie know say yeah you kalekwa uwe do kalogu e kaloni ogugwe ni ona unuwe mona we ni I don't know. They not tell me why you. Eh? They not tell me why. The information about uh Iye boy, Iye boy, we beg somebody una remember that day wey iyeboy they do live video somebody comments for iyeboy platform iyeboy come dey cause the person cause the person cause the person cause, am curse cause. curse am yeah so later the person can go call iyeboy say iyeboy if na your daughter dem gather dey swear for like this, right you go there happy you go there happy like this. say pipo eh, gather dey swear for your pikin he say no next okay why did they gather yourself and then the the person I talk will not be me i not dey there the person can say here boy come talk say no Now dem no understand that not be say they gather Now money when they gather then they want to carry me go I will awosonba you understand the person just call me this morning which he say call ye boy ye boy because of comment when you write ye boy can it swear for swear for swear for and say Eh, say uh, <laughs> because of all of the gather donate me never know the particular person they not tell me who bring paper you dey they not say they bring paper they not tell me who send the message because if not say paper I not get am for hand so Uh-huh. so my people now, so you understand the person say ye boy now talk and say no the money where they gather na to carry me go I awosomba so me no know whether na them o the group o the group of evil i don't know but another person i don't know until that day if that day reach i will know who be that you get me uh -huh according to Ivie mouth Ivie know the person he know the people Now him dey inside he know bush lion he know the other woman own he know their self own so now he make her the record now. Ivie na kalekwa <laughs> you understand i don't block am no need see anybody where they insult say make una no stress writing i just block am i block am May they not tire to bridge you, because una don't do na me don't see i pack my christian for basura since yesterday my christianity i pack am for basura first so when we don't finish we tell baba god to forgive us <laughs> yes o oh. you know me me again when i don't pack my christianity for basura when our fight don't finish we can't tell God, oh God, forgive us for our sin. Because we trespass, waiting on the trespassers. <laughs> eh, we don't trespass, waiting on the trespassers. If you need the way you balete the eh, day. He will hear the day. But you were marking myself in me, okay. That's the problem. That's eh, the problem, Rona. That means you were making your bed, we have to pay Gideon. Every time eh, you were marking your man. Ọmọ ṣe 50 okay. On m'a laissé fort au peu vous. On a des problèmes. Eh? So, my people, see you later. I love you all. No, what are they talking? No, I don't know anything about what they are doing. If you need to call it, now I record, now I play for Nana. Okay, let See you guys later.